ry'Amerika rirabandanya ibiganiro vyaryo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'Amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Aloise Bigirimana nije ndongoye ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi mu karere abarundi bane bo mu muryango umwe barapfuye mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishira uwa gatanu ku mutumba wa Rwibikara muri komine Busoni intara ya Kirundo intandaro ya vyose ni umugabo yiyahuye abanje kwica abana biwe batatu kubera amatata afitiye n'umugore ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ndorera wasaveri wo ku mutumba wa Rwibikara muri komine Busoni niwe yiyahuye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane gushira uwa gatanu inyuma yo kwica ibibondo vyiwe bitatu abamuserutse ko kare mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu baratubwira uko bamenye iyo nkuru aho nagenda nkaza ndamuhamagara ati wenda wera aho saveri wera aho saveri aranka kunyitaba aho naca ngenda inyuma shinkubita ingufu ingumu inkuzenya idirisha mbona umuhungu yamaze kwiyahura n'umwana ku mpande aho naca ntabaza abantu ati burya wa muntu yamaze kwiyahura rero kuno twabimenye hageze nka saa mbiri ata muntu tutirigira tubona yugurura hanyuma rero hageze igihe tuvuga ati reka twugurure idirisha turebe dusanga binenetse n'abana babiri turavuga ati kuma turagira abandi baba bakomeye hageze rero usanga abategetsi baje kugurana twasanga bose babiri bahonze ifuni ubundi umwe acamumanika nawe baramanikana bose begeranye bose ari babiri ayo makuru aremezwa n'umukuru w'umutungo wa Rwibikara ndaruzaniye mariko kubera yaratevye kuvyuka mugabo bakagira amakenga yuko abo bana batariko bararira niho rero umwe mu miryango y'iwabo yagenda kurabira ku idirisha abona umuntu aza kubona nyene ko yarayiyahuye yenena mu mugozi rero muri ayo masambiri amaze kugenda akabona yene nacishije mu idirisha nawe yatatakaba banyi na twaba turabitumenyesha ibyo nkuru dushobora turazitanga mu badutwara twabimenyesheje badutwara harimo n'igipolisi kiraza twuguruye dushusha dusanga abana babiri aho yabajyamitse yarabahonze amafuni umwana umwe mutoyi nawe nyine yaramwishe akoresheje umugozi yiyahurishije umuryango wiwe baranabwira ijwi rya amerika ico yoba yihoye n'abana biwe yarasanzwe yitonda taretse ibyo by'ingorane bari bamaze igihe bashwana n'umugore nyine bakagira igihe bamuca amande bamuca amande rero yo kuvuza umugore we yari yakubise acagenda akababara acagenda mu rwanda aje niho yaje gucura umugore ejo aje kumucura ku mugoroba tubona amenga nta ngorane n'umwana arimo arakina nyine muhiri wanje akinana n'undi mwana mutoya yari ahari tubaza ko ata kibazo nyine nuko ikibazo cyaje gishika nyine muri ijoro ryari ribaye uko niko n'umukuru w'umutumba mariko ndaruzaniye abibona urumva uwo muhungu yahora mu rwanda mugabo imbere yuko aja mu rwanda yari yashwanye n'umugore wiwe ari buji rero twumva yuko ejo ku mugoroba yagiye gutorayo abana biwe bose bazana ngaho ubonye harimo n'umwana yonka rero batubwira yuko uwo mwana yamuzanye kandi acomba bene baba bakeneye kugira ngo bamusubirane asubire ku ibere ku ruhande rw'ababanyi bavuga ko ari agahomerabunwa ntaje uko ndabibona ndabona ko ari isirikira duherera ko nta biri nta kuntu bivuga kubona umuntu ahitana n'umuryango abana batoye nta caba bamukoreye kandi barabiwe biteye isoni biteye na kamaramaza biteye n'agahinda twavuga ko ari isirikira duherera ko nta kundi nabivuga umuje kubanye kandi bwa mbere mbonye n'umuntu yiyahuye ntarabona bwabone gusa no kubona urabona igihe twebwe igitubabaga iyo yiyahura wenyine abana akabasiga ni nk'uwo mugore amusize gute no kure biragoye umukuru w'umutumba avuga ko igisigaye ari ukuremesha abasigaye mu kirundo uburaruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu Burundi kandi Uburundi bwaributse ejo ku munsi wa gatanu imyaka mirongo ibiri ine yari irangiye uwahoze ari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira apfuye inyuma y'uko indege yari imutwaye yakorewe ku kibuga c'indege c'i Kanombe i Kigali mu Rwanda mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura mu Burundi yarakurikiranye imihango yo kwibuka nyakwigendera Ntaryamira
ibirori byo kwibuka umwisi sipiriyano ntaryamira byatanguwe n'inkuka y'imisa isaha zitatu mu isengero katedrale regina mundi byitabwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ari kumwe n'umutambukanyi ibyegera byiwe abaserukira ibihugu bitandukanye mu burundi inama nshingamateka na nkenguzamateka n'abari mu zindi nzego hamwe n'imigambi itandukanye eka n'umuryango wa perezida sipiriyano ntaryamira wari witabye musenyeri evariste ngoyagoye yahora arongoye diyoseze nkuru ya bujumbura mu ijambo ry'imana yasiguye rijanye n'umunsi mukuru wa pasika uherutse guhimbazwa asaba ko ubwicanyi nk'ubwo butosubira dusaba ko ibara nk'iryo ririze risubire mu bihugu simvuze mu gihugu gusa kimwe mu bihugu ibyo rero biva no ku bantu biva no kuri politike yabo biva ku mibano yabo biva ku migenzo yabo biva ku gushaka kwabo biva kuco twebwe nyine twiyemeje twiyemeje mugabo dushaka gukurikira itegeko mukama yadusigaranye
inyuma y'inkuka y'imisa ibirori byabandanirije ku ntatemwa yo muri sisipiriyano ntaryamira iri ku ibarabara ry'uwa mbere munyonyo hibukijwe ibyaranze ubuzima bwiwe imbere y'uko abari bitavye ibirori bashira ingori z'amashugwe ku ntatemwa uretse ko mu kurangiza ibirori hagarukanywe ijambo ryashikirijwe n'umuhisi sipiriyano ntaryamira nta rindi jambo ryavuzwe bimwe mu byo yashikirije harimwo kugarukira indero mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza agateka ka zina muntu dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu vyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa nta bwoko bwiza gusumba ubundi nta bwoko nyagukira canke nyagupfa abarundi bose baba abahutu abatutsi canke abatwa barangana imbere y'imana n'amategeko amajambo make tugiye kwihutira kugarukana disipurine mu gihugu
umwe mu bo bagendanye n'uyu muhisi silvestre ntibantunganya yigeze kurongora igihugu cy'u Burundi avuga ko iri ragi ritakurikijwe disipurine ntaryamira yari umuntu yaharanira disipurine mwabyumvise uravye disipurine niki ni ukubaha amabwirizwa ni ukubaha amategeko abagenga iyo utubaha amabwirizwa uwo ari we wese uba mu yuwahiriza uba muri ayaraba utayubashe uba uciye kubiri na disipurine ivyo buza kubiraba ubu wosanga abantu babigira ni ikibazo sinza kwishura umwe wese yishura ku gatwe kiwe iyaba tubigira gutyo mugabo ni ukubwira yuko uburundi buba bwarateye intambwe ikomeye yindi ugasanga nta muntu udakifise ubwoba yibaza iki canke kiriya twibutse ko perezida sipiriyano ntaryamira yapfiriye mu ndege iyo bamwe bavuga ko yagize isanganya abandi bakavuga ko yarasiwe hejuru y'ikibuga c'indege c'i kanombe mu gihugu c'u rwanda mu gihe yari imureruye igahitana n'abashikiranganji babiri b'u burundi hamwe n'umukuru w'igihugu c'u rwanda w'ico gihe habyarimana juvenal bari kumwe aha rero umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kane wegeka urwo rupfu ku gihugu cy'u rwanda nayo mu mugambwe sahwanya frodebu umuhisi yahozemwo basaba leta y'u Burundi hamwe n'ayandi mareta yaba ayo mu karere canke ayandi kugira amatohoza kugira ngo uzokwagirwa n'icaha ahanwe n'amategeko Pierre Claver Nahimana ni umunyamabanga mu mugambwe sahwanya frodebu muri sawanya forodebu rero turababara cyane kubona ata kintu na kimwe kirakogwa n'ibihugu byacu bwa burundi bwa u rwanda ndetse n'aka karere ndetse n'isi yose kugira ngo ukuri kumenyekane kubera kuko ibyo bitabaye kuko nabivuze ni hamwe iyo ngeso mbi yo kwica abakuru b'ibihugu yo kwica abategetsi cyane mbere n'ibyo bijyanye no kwica abenegihugu bose ukamenga ntacabaye inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine iheze perezida sipiriyano ntaryamira apfuye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo philippe nzobonariba mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane avuga ko ataburyo bafise bwo gukora amatohoza vyongeye bivuye ku mwumvikano muke uri hagati y'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko ico gikorwa kidashobora kwihuta umunyamabanga Philippe Nzobonariba asaba bifuza ko ukuri kuja habona gutenyenya ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika uyu munsi wa gatandatu u rwanda ruribuka ku nshuro ya mirongo ibiri na kane jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda imbere mu gihugu n'umuhango utekanijwe kubera ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali ndetse ukabera no mu midugudu yose y'igihugu ibikorwa byo kwibuka kandi birabera no mu bindi bisagara bitandukanye biri hirya no hino ku isi cyane cyane ahari za ambasade z'u rwanda ndetse n'ahandi hantu haba abanyarwanda benshi n'inshuti zabo ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mu mwanya wa diane nahazwe ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori ni ukuvuga ngo iki kibaya cyose ni nkongwa gusa
uwo ni umuturage umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya bugarama mu murenge wa bugarama ni mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda mu bahangayikishijwe n'icyorezo cya nkongwa iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye itangwa ry'amasambu mu buryo bugezweho mu ntara ya bujumbura muri komine mukike n'uburyo impunzi zirimo kwikemurira ibibazo mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye muri hafi y'amaradiyo yanjye iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukire mu rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka rusizi baratakambira leta bayisaba umuti wica nkongwa yibasiye ibigori abahinga mu kibaya cya bugarama baratinya ko bazahura n'amapfa kuko iyi nkongwa itatuma beza ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari imiti ya ngombwa yo guhangana n'iyo ndwara inkuru mugezwaho ku buryo burambuye na mugenzi wacu claude ganza munyamagana
uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori ni ukuvuga ngo iki kibaya cyose ni nkongwa gusa ni umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya bugarama mu murenge wa bugarama mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba we na bagenzi be bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe imaze kugaragara ku buso hafi ya bwose bw'ikibaya bahinzemo ibigori iyi nkongwa ifata ibigori bimaze kugera kuri santimetero makumyabiri zikiva mu itaka baratinya kuzagerwaho n'amapfa kuko hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo batazasarura na duke ako kanya n'ibiri kumera iri guhitizamo
ubwo ni ukuvuga ngo iki gishanga cyose nkongwa yamaze kugeramo cyose irahari kabisa ahubwo n'inzara izanatwica nawe ikintu tuzarokora ni ibishyimbo gusa nawe uyu mwaka nta kigori tuzabona uzaze mu kwa gatanu mu kwa gatanu ibyo bigori bimaze kwegera hejuru se nk'umanuka ugere hepfo uzasanga abaturage bari kugera batona bajugunya hariya ahantu hose njyana njya usanga ngo ihari nta itari ubwo ubungubu mufite impungenge ko mutazasarura ibigori ntabwo tuzasarura kuko ubundi bimeze nabi cyane amuka byaratobaguritse ntabwo byabiheka bya ngombwa niyo binahetse n'ubundi bivuyeho biba birwaye ngombwa byafashe ahantu hanini hose nta hantu bitari nta hantu utayisanga ubwo imirima yose mu bugarama yafashwe na nkongwa y'ibigori yose yarafashwe aba bahinzi bavuga ko uretse mu gihembwe cy'ihinga gishize basaruye neza ariko ko mbere yaho nabwo bahuye n'igihombo gikabije kubera iyi nkongwa idasanzwe ifata ibigori umwaka washize usibye iseze dusaruye nta n'uwigeze abona n'ikigori na kimwe ni ukuvuga ngo muri ino myaka ibiri buriya ibigori byugarijwe na nkongwa cyane muri aka gace ariko ni ukuvuga ngo iyi seze dusaruye ubu ngubu yo nta nkongwa yari yaje yari yacitse none ubu iyi seze dukurikijeho niho yongeye kugaruka ubundi hari igihe wica utera umuti igipfuye kigapfa hakabamo n'ikindi kipfunyikamo hirya cya kindi ugasanga cyabyaye amagi n'ubundi giteje ibindi bigori iyo umwaka ushize ntabwo twihe dusarura ariko ubu noneho uburwayi bwongeye kugaruka bwo sinzi uko bimera barasaba leta kubaha imiti yiciye inkongwa kugira ngo barabire imyaka yabo itarangirika cyane babasaba imiti nyine tuzateramo undi mwaka bari bayiduhaye ariko ubu ngubu nta yindi yari yaza sinzi ba goronome niba batari kuyibona twamenya nta yindi baratuzanira umuyobozi w'akarere ka rusizi bwana harerimana frederic avuga ko bamaze kumenya ko iyi ndwara yatangiye kugaragara mu mirima y'abaturage kandi ko biteguye ibikenewe byose mu kuyirwanya ntabwo ari ibidutunguye n'ubundi buri gihe tuba twiteguye ko ah, ako gakoko gashobora kwibasira ibihingwa cyane cyane muri kiriya gice cya bugarama ubu rero icyo dukora ni uko imiti irahari kugira ngo umuturage igihe cyose abonye hari icyo kibazo abe yabona aho agurira umuti ariko noneho n'ikindi ni ukurwanya i- iyo ndwara binyuze mu miganda nko muri sezo yabanjirije irangiye icyo kibazo twarakigize ariko dufatanije n'inzego zose n'abaturage tujya mu mirimo y'abaturage dutoragura izo nkongwa zi- zishiramo ku buryo abaturage bejeje n'ubu ngubu rero turizera ko uburyo twakoresheje ubushize n'ubunini bwo buryo tugiye gukomeza gukoresha tukaba twumva rero nta kibazo tu- tu- tu- eh, twavuga kizagaragara muri iyi sizoni kubera ko i- ikibazo tukimenya hakiri kare tugahita dutangira gukumira hakiri kare uyu muyobozi arizeza abaturage kuzabona umusaruro uhagije muri iki gihembwe cy'ihinga usibye ko natwe nk'ubuyobozi tujya dutanga imiti ku muturage tubona ko hari ikibazo gikomeye kirenze bisaba ko tumufasha ariko no tugakora n'imiganda n'abaturage tukaba twumva ari izo mpungenge ntabwo twavuga ngo abantu ntibazigire kuko tutagize impungenge ntabwo twafata ingamba ntitugire impungenge ariko tumenye n'amahirwe ahari atuma duhangana n'ikibazo tumenye n'ubundi buryo bwose twakwifashisha ariko nk'ubuyobozi turabizeza ko tuzabikurikiranira hafi ku buryo nta kibazo eh, cy'amapfa kizaba minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyi nkongo idasanzwe y'ibigori iterwa n'udukoko tubyarwa n'udusimba two mu bwoko bw'ibinyugunyugu bitera amagi ku bigori mu gihe cy'imicyo abashinzwe iby'ubuhinzi bavuga ko ubukana bw'iyi nkonga bushingiye ku kuba imaze iminsi ihinduka igikonoshwa nyuma kikavamo ikinyugunyugu kikaguruka ahantu hose gitera amagi ku buryo nibura mu minsi itatu icyo kinyugunyugu gishobora gutera amagi ibihumbi bibiri ayo magi niyo akura akavamo urunyo narwo rukavamo nkongwa ikaba ishobora no kororokera mu bindi bihingwa nk'amasaka n'urubingo mu rugendo rufata iminsi igera kuri makumyabiri n'umwe nakwibutsa gusa ko iyi nkongwa yagaragaye muri tumwe mu turere tw'intara z'uburasirazuba amajyaruguru uburengerazuba n'amajyepfo ikaba yarigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi claude ganza munyamagana i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igikorwa cyo gutanga amasambu gisigaye cyoroshye mu ntara ya bujumbura muri komine mukike aho ni mu gihe abacamanza bakoresha uburyo bwa kijyambere mu kuyapima cyakora abanyagihugu batagira ubushobozi buhagije ntiborohewe kuko icyuma bakoresha babanza kugikodesha mugenzi wacu fidelite yishatse aduha inkuru irambuye mirongo umunani ku ijana by'imanza zicibwa na sentare y'intango y'umukike zifatiye ku matasi y'amatongo nk'uko amakuru ava mu barongoye komine abivuga byongeye ni gake indwi yijana iyo sentare itagiye ku rubuga gushira mu ngiro imanza zaciwe tugire amahoro ubumwe n'ubutungane kuri uno munsi sentare intango yamukike yaramutse ishika ngaha ah, kubandanya ikurikizwa ry'urubanza yatanguye hari handi hasigaye gupima niho ikibandaniriza ko kugira ngo ishi igabura igaburira bane nk'uko urubanza rubivuga mfise akamashini ari ngaha cagakoresha ndibaza kugira ngo ibikorwa kibandanye ikurikizwa rirangire gira amahoro aha sentare y'intango ya mukike yariko irashira mu ngiro urubanza rwaciwe aho mu vyihutirwa kwari ukubanza kumenya uburinganire bw'itongo ryaburaniwe mu ntumbero yo guca bagaburira ahangana umwe wese mu bariburaniye ico cuma gikoreshwa mu gupima ni akamashini ko mu buryo bwa none kitwa gps gafise iforoma imeze nk'iterefone ngendanwa haraheze umwaka urenga gakoreshwa muri ako karere ugafise mu gupima itongo ahegeje uburinganire bw'aho yatembereye buca bwiyandika muri ako kamashini abanyagihugu bariko bashikiriza hakikirizwa ubwo rubanza bavuga ko ubwo buryo bwizewe twakarondeye kuko karadufasha ni ahantu hanini cyane ku buryo atawushobora gutambuka kugira babikora mu kirundi bagatambuka imetero gapima hanini kuko ni hanini cyane hashika mu mahegitare nk'ama 50 combien presque mirongo zirenga urumva rero babikoresheje amaguru ntibikunda kugira batambuka umva kajya turakemera cyane ukera bapimisha imetero bagomba kugira bakwiba barayizinga ubakunda bakajya bayizinga bambe uwo bagize bakajya bayizingurura none ubu kajya akamashini ahagaze karahagarara abananije niko kagenda ntigashobora kwibira n'umwe kajya akamashini kera bapimisha n'ibiti by'imigano bakarambika ibiti by'imigano bagatambuka imetero nya- nyamugano none aka kamashini nako ntikiba ntikarenganye bamporeye leonidas yigisha amashuri mato mato muri zone ya mayuyu igihe umuryango wabo sentare yaza kubagaburira amatongo ako kamashini kari bwaze yabwishije amerika yuko byatwaye umwanya munini Yo, byatwaye umwanya muremure cyane ugasanga bapimye nko ku- kuri iyi ndwi baguhaye nk'umunsi umwe bakazosubira kuguhundi mu kwezi kuza bakazosubira kuguhundi mu kwezi kuza ugasanga hareze nk'amezi ane atanu atandatu nk'ahantu hameze neza bagapima ubwaguke bagapima uburebure hanyuma bagahagarara bakagwiza n'amakaramu bagasubira bakimukira ahandi gutyo gutyo gutyo bakagira ibintu by'ibicapo ariko rero utu tumashini aho dukoreshwa na sentare si utwayo amakuru dukura abanyagihugu bagaburiwe amatongo hakoreshejwe utwo tumashini amenyesha ko mu ikomine yose ya mukike abadukeneye badukura ku bagoronome babiri mu kugira baturonke naho babanza kudukota hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itanu ku munsi ku banyagihugu b'abakene baca bahagira ingorane oya muto muto ntashobora kukaronka n'ukuri abanza ku- kurya akavi gatoya kugira ngo agakoteshe gashika nko kuri mirongo itanu mirongo itanu mirongo itanu ntashobora ku bihumbi mirongo itanu birashobora urumva umukene aguma atinyuzwa kubera Yangu atara- ataronse nk'ayo mahera yo kuriha iyo metero bacavuga ngo wewe naho utaronse ayo mahera utegerezwa yuko duca dukura ko za metero kuko twe twarishe ya mahera kandi uriko uraburana nu- n'ugusumba urumva acaguma gusumvya kwa kundi wewe rero ashobora guca avuga ati wewe rero ko utaronse aya mahera aya mahera y'iyi metero ndagukata kuri zirya metero wari kuronka kuko je nayaronse ushobora yuko uvuga uti jeko ntayafise ntabwo nditwara izo metero umva izo metero zikorwa kugira ngo birihe amafaranga batanze yego muri bene gukotesha utwo tumashini harimwo uwo twahuye agiye gufasha abacamanza gupima itongo icyo twahamenyeye ni uko utwo tumashini turi mu bikoresho bahawe n'ababakurira kugira ngo boroherwe mu kazi yagera abafundi b'indimo ariko rero ikibazo twashatse kubaza uwo mufundi w'indimo ni kuki akotesha ku banyagihugu ibyo yahawe ku buntu icyo kibazo ntitwaronse akaryo ko kimubaza kuko akimenya ko turamenyesha amakuru icyatubwira ko adashaka kuvugira ku maradiyo reka n'abacamanza bo muri sentare y'intango y'umukike ntaco bashimye gushikiriza ku ijwi rya amerika batumesheje ko batabifitiye uburenganzira naho biri uko abanyagihugu twaganiriye bo muri zone ya mayuyu bavuga ko utwo twuma vyoba vyiza sentare ituronse hako twama dukotwa ngomira kizayiriya ni umukuru w'umutumba wa rurambira twebwe icyo twasaba leta ni uko bishobotse bogaha nk'abajije bakaza bakazanye ko atabindi byo umuntu yakwirirwa arasubira gutanga umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane bw'imana eliyanso amenyesha ko umushikiranganji w'ubutungane eme laurentine kanyana ico kibazo c'utwo tumashini amaze kugiturwa kandi twariko arakora ibishoboka kugira ngo mu minsi iri imbere tuzohabwe abacamanza muri zone mayuyu muri komine mukike fidelite yishatse ijwi rya amerika
muri kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani na gatatu ni- mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
ca bijya bintu biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
ni radiyo yanyu rero ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise mubimenyereye muri aya masaha ubu ni wa mwanya tubagezaho byanyuranyemo ku mbuga ngurukanabumenyi ubu ngubu noneho tugeze ku kibazo cyo gucana inyuma turi kumwe na mugenzi wacu diane ndonse i bujumbura mu burundi hari amasanamu amaze iminsi aca ku mbuga ngurukanabumenyi nka facebook whatsapp na twitter yerekana abapolisi b'igihugu cy'u burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli ahanini abantu baratangazwa n'ingene igipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu ibyo umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye ahakana akavuga ko ari abandi banyagihugu baba bashengereye bafata ayo masanamu ari nabo baheza bakayahererekana ku mbuga ngurukanabumenyi ya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nkuko namwe mwayabonye abazifasha abo banyagihugu s'abapolisi kandi n'abazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe mbere na abapolisi nabo batangaye mu bandi abapolisi bariko barakora ico gikorwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bariko barahanahana hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko kaba barayafashe hama baheze basanze bahonyanze amategeko baheze babihanigwe aha kandi pierre nkurikiye avugira igipolisi cy'u burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo c'amategeko mpanavyaha co mu burundi hanyuma ico gufata naco abantu baba bariko bararenga ibigo abantu baba bariko barashurashura ivyo ni ivyaha bisanzwe bibujijwe n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi kwa polisi rero baheza bagafata abantu baba bariko bararenga amategeko mpanavyaha y'u Burundi ni nako kazi kabo ka misi yose aho nta tegeko na rimwe baba barenze uretse uku kurenga ibigo hari n'ibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi insiguro ni uko baba bakoze ibyaha byerekeye gutyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere k'ingingo y'amajana atanu na mirongo itandatu na kane mu gitabo mpanavyaha co mu burundi ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwamanza diodone nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza ibyo abantu bakwiye kwisunga iryo tegeko ntiritomoye neza bavuze ku cyoza imico myiza y'igihugu ni ibintu udashoka utahora ibyo ari byo umuntu rero ajejwe ari kuguhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka ugasanga nawe ukabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato irarenze imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atari ko bimeze ahanye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amateka bita baregistrateur mu gifaransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bajejwe gukurikirana abo bantu bari nk'igipolisi cyangwa abandi bantu kubera urasanga nko mu gisagara abantu bariko bararengana ukazondi umuntu ngo yanyifato ngo iracuza imico myiza y'igihugu imico myiza y'igihugu ni ikintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese aca yumva ikivutswe wareketi iki niki nikizira iki niki niki nikizira umwigisha emile mworoha yanonosoye ibyakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakugwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko dufate ivyerekeye nk'ingoma canke nk'ivyerekeye imvyino zerekeye igice kiyanaka c'uburundi nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa gushira imbere mugabo kumbure hariho yindi mico itoba imeze neza yoba ifatiye nko bintu byo kwishima cyane kwambara utikwije ibyo eka n'iyindi urumva ibyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batabikurikiza kandi hari aho bihinduka urabona nka kera mu burundi abantu benshi nk'umugenzo wo guharika wari ukomeye byari bisanzwe mugabo unyi nk'ibyo guharika hariho amategeko yabibujije usa n'uwatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza yoba ijanye n'igihe cy'ubu aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteye isoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu ihoteli duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye ku bijyanye n'akarangamutima uyu nawe ati mungu we ndatangaye n'ukuri ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri rena simkusi yarafatanije na makabiri ya baro kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwaba mbashimiye rero mu mwanya wa diane nahazwe usanzwe abagezaho iki kiganiro tubararikire rero ibindi biganiro byacu bitaha biri imbere ni saa kumi saa moya n'igice n'andi makuru arambuye hirya no hino ku isi mugire ibihe byiza
ababandanya kutwumviriza mu masegonde make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri